Hoosteelli barattoota aanaalee gammoojjii Booranaa keessatti dur jaatanii aliifaan ijaaraman hagii guddaan isaanii caccabanii honaa ta'anii carraa sila barattoonni barnoota argachuudha malan danqanii jiru. Bulchiinsi godinaa Booranaa immoo dhiyoo kana gargaarsa birrii miliyoona hedduutti argatee hoosteelota yaaballoo kan ijaarutti jiru ta'uu dubbata. Soraan rakkoo hoosteelota kanaa ilaalchisuudhaan barattootaaf deebii bulchiisaa walitti qabee qindeessee jira kunuuti.
Babarattoolee galchuma sana nagaa sor qabatanii waan ijoollee horsiise bulaa akka isaan barnoota baratan qarqaraa keessa tokko hoosteelii hoosteeliin fulaa keessa oolanii bulanii jechuun barnootaallee baratan shalaqa jaatanii ali durii booranaa fi guji keessatti hoosteelii akka akka ijaareetiin akka ijoollee horsiise bulaa achitti barate tolche namidduun malkaan dabrellee tanni ijaaree fitaa mootummaan jajaarelleen mamaan keessa jirti tanageellee booranaa ijaaranii dooloo nageellee boorana hoosteelidhaan nam dhibbi tokko oliitti barata. Abbi Yaaqoob Tullicha Daayireektar Hosteelii tanaati.
Rakkoon isii amma Ansoolaa, Birbilis, Raashii waan kan rakkoo qabdii tokkollee laabireerii ammallee fuula sagaletti nyaatanii ittillee qu'atan. Taalleen fuula ijoolleen dubra bulchibeetta suni dhipha. Dooloo nageellee hosteelii dubraaf dhiirakkee jiru. Baaca dabala tokkotu hin gargaara. Manilleen ka durii Noorween ijaartee waan caccabee bade warri Jarmaniitiin nu gargaara akka nu haaromsan jennaan deesee akkasii hin qabnu feetan cufeedha.
Taltallee hoosteeliin miillan miilleen hoosteelii durii shalaqa jaatanii alifaan ijaaran keessaa tokko amma rakkoo keessa jirti. Abba Taadhii Waaqoo nama bulchiinsa hawaasummaa taltallee keessa hojjetu. Bulchiinsillee gama ofiitiin waan danda'u ijoollee qarqaareetiin hoosteelii dhaqdiqa tokko ijaareetiin ijoollee qarqaaruu jira jedha. Hoosteeliin miillan miitummaan keessa jirti ijoollee gama itti barataa akki isii namni jirtu akkam.
Yeroo jaatanii alii jiru jaatanii alii ijoolleen horsiisee bulaa iddoo itti barattuu fi fuula itti barachuu dandeetteetiin laf dheeraa kiiloomeetirii dhibbarra dhuftee iddoo bultii waan hin qabnee fi akkaataa kanaan yaadameeti ijaarame rakkoo namni seeliin sun qabdu kutaan namicha bulu dhiqqaadha balbaldensaa hin qabdu firaashiin qabani algaan qabani kutaan saddeet kasila haaromfamteeti nammas sila tajaajila kennuu dandeessulleen aanaan danda'e kutaa kudhanii sadii keessa ijaaree jira ammas saddeetammallee ijaaramuu dhabdee humna aanaatii ol ta'eetiin wanni jiru jira laabireeris ijoolleen teessachuu teessee dubbichi kitaabii gahaan jiraachuu dhabu. kunis rakkoo ulfaatu rakkoo gurguddootti akkana kanatti jira jechuudha.
Ijoolleen itti baratte ijoollee eessaa dhufti ijoollee horsiisa bulaa moo nama akkamitti itti barattila?
Ijoolluma horsiisa bulaati ijoollee kunoo ka marmaroo ka hoboqi dibbee gayyaa ka horbaatee garma horsiisa bulaan jiru hundaayyuu turistee itti babaateetiin barachaa jirtu jechuudha.
Hosteeliin mooyyeelee garta gara shawaa barreelleen eegi caccabtee onte gannedduu keessa jirti. Hosteelii dhiiraa ta'ee ballo nama dhibbi sadii oliitti itti gala. Hosteelii booranaa jedhanii beekan. Isinleen dhibedduu qabdi. Galgaloo jaatanii horee hosteelii tanaa keessa jira. Ammumaayyuu achuma keessa barata.
Wanni isin qabdu maqaa tokkochi hosteelii shalaqa jaatanii hedduun qofa namni irra bahee laalulleen hin jiru. Qorqoorroon gubbaa buqqaa ta'e manii tarsa'e akkasumas ammallee simintoon keessatullee cufti buqqaa ta'e huyyiisitti dhaate boolluma itti galuuyyuu dadhabnee barri hin qabdu gam cufa jijjiiraa dandeenyu ergaa. Shalaqaan jaaree bira deeme nami irban jiru maqaa tokkochi malee humaayyuu hin qabdu dhalooti hedduullee nami jajjabaan hedduullee as keessa yaayyuu bahe manillee cuuf ciccite inninuyyuu hin jiru ammallee hantuutallee itti galaa man algaallee hin qabne ka firaashiillee armaan duru wanni firaashiillee hin qabne duub jalumallee hin dhukkee man tokko garnaam kudhaniitti itti gala.
Walumatuyyuu hoosteelii sana nama qabne.
Man darbirra nam dhibbi sadii fi kudhan ijaa turre.
Ammoo.
Garnaam dhibbi sadii fi kudhanii gaddeebinee jirra.
Hoosteelii ijoollee dubaraa fa'aa ta'a baankuu qabda.
Ijoollee dubaraa sun dallaan isin qabanii dallaa fakkeenyaaf jimbii hin qabanii ammoo dallaa hin dheensanaxirii gaaf jalqaba sun hin qabdii ammallee ibsa hin qabdu. Kaleellee achi oolee galee ani jiniteer tokko qar jira jiniteerri sunillee hin jalaammaatee bisaan dhugaatiillee hin qabnu akka jajjabaa jirraa jetti galee eega kaleellee bir dhufu.
Hoteelii hedduu keessaa tattana argineetiin dubbifne. Ab guyyoo galgala dubbisuu jirra. Ab guyyoo bulchaa godina Booranaati. Hoteelii Aballoo tan ijaaruuf biiroolee Oromiyaa irra gara birrii miliyoona ja'a ol argatan. Ab guyyoo guddoo galateeffadhaa. Horsiise bulaan warra horiiti. Hosteelii qabaachuun ijoollee horsiise bulaa hagam barnootaan qarqaarti.
Dansaaf soraa uummata isheen horsiise bulaa. Horsiise bulaan ammoo qormaata namtolcheetiif uumama hedduu qaba. Keessumaa hagam barnoota yoo fudhannee uummati godina keenyaatiif uummati keenya baay'ee barnootaan duubatti hafa ture. Iccitiin warra baratee warra guddatee barnoota. Iccitiin ammoo warra duubatti hafellee barnoota. Kan yaamanna. Kan irraa ka'uudhaan mul'ata. misoomsa muunamaa waan jedharra haanee waan hosteelii kan tokko inni jalqabne akkuma tukaafte hosteeliin shaalaqaan jaatanii duri ijaare namni gargaaree ilaalee jiru rakkoo hammaata keessa jirti Rakkoo ammaa isa keessa jirti jechuudha.
Hosteeliin jiraachuun hagam warra horsiise bulaa kan gargaartu.
Hosteeliin guddoo gargaarti. Uummata keenya baadiyyaa kee waan jiraatuuf magaala keessa mana guddaa jaarratee hin qabu. Kanaaf ijoolleen horsiise bulaa baadiyyaa dhufan yoo barnootaaf dhufan jidduugala isaan baratan hosteelii waan ta'eef achi walitti dhufanii baratanii iddoo bultii qabaatanii yoo baratan guddoo barnoota gargaarti waan jechuudha.
Tan irra kaatanii takka bonanaalee dhaga'ee takka nama hedduullee irraa odeeffadhetti keessumattuyyuu hosteelii yaaballo hosteelii booranaa jedhaniitiin beekan gargaarsa oromiyaallee itti gaafattanii fuula hedduu gargaarsa itti gaafattaniitiin birrii miliyoona sadii oliitiin hojii hosteelii tana jalqabuu jirtanii. Tardhallee godina booranaa magdiri yaaballoo keessatti bulchooti oromiyaalleen hedduun itti dhufanii warri lafaalleen itti dhufeetiin qophii tokko irra oolanii. warra ijoollee hedduu barsiifattaanaan warra barnoota jajjabeessitaanaan warra manneen barnoota ijaartaanaan nama hedduu achi badhaasanii dhaab guyyoo dubbisuu jira bulchaa godina booranaati dhaab guyyoo guddas galateeffadhaa tan keessummaa hedduutti sanitti dhufe istaadiyoomii yaaballoo keessatti hardhaa jilguddoo irra ooltanii armaan keessa ooltan.
Sagantaan hora sagantaa seenaa qabeessaati uummata godina booranaatii fi uummata horsiisee bulaa Oromiyaan dhaqqabsu roormaappiin ittiin godina booranaa jijjiiran jiran godina booranaa keessatti fiduu fi mul'atti qabna mul'atti seenamu mul'atti misoomsammuu namaati. Kan irratti hundaa'uun mul'ata kana biiroon seektarii hawaasummaa Oromiyaa guutuun beekamtii guddaa kennuudhaan guyyaa har'aa magaalaa Yaabaloo jirguddoo gaggeeffamaa oolee. Jiltan keessatti Oromiyaalleen nu badhaastee nu ammoo barattoota kutaa saddeetii kutaa kudhanii kutaa kudhan lamaatii fi ijoollee qabxii olaanaa fidanii yuunivarsiitii Itoophiyaa hunda keessaa qabxii olaanaadhaan eebbifaman sagantaa beekamtii guddaa kennanii har'a magaalaa Yaabalootti kan keessa oollee barattoota callaa miti barsiisota bu'aa qabeessummaan beekamanii dadhabanii beelanii deebisanii baadiyyaa keessatti ilmaan ta'e barsiisaa turaniifis kennina jirra. Manneen barnoota bu'a qabeessummaan beekamaniif beekamtii kenneef jirra. Maatii barsiisota horsiise bulaa ilmaan isaanii barsiifatanii teekaawwaa lakkisanii deebotanii ilmaan isaanii barsiisan warra rool moodel ta'aniifis beekamtiin guddaan kennamee jira. Namoota bebeekamoo godina booranaa keessatti booran barsiisuun dadhaban ifaajan nama akka Abidee lammii biyyaalaa faranjii nama akka Dr. Ibrahim Amee Ameerikaa jiraataa nama akka Dr. Tashoomee Kilkilee Ameerikaa Kanaadaa jiraataa nama akka Dajenee Warquufaa nama akka Abbuqqaa Garsiifaa nama akka Abbelemmaa Qaampee Matasaa akka Qaampee Dabbasoo gaashii waliyyeessa warra warredduu warra booran jijjiiruu fi waan qabaniin gumaachi guddaa godhan beekamtiin guddaan kennamee jira. Sagantaan kun sagantaa akkasii irra oola jechuudha.
Dansaa tan irratti biiroon Oromiyaa nama hedduutti itti dhufee jennee taan taansineetiin ammoo horiin walitti qabdan hosteeliin ijaaruuf walitti qabdan birrii miliyoon sadii fi kum dhibbi tokko argattanii taan irratti Oromiyaalleen miliyoon sadii sanii dabarte. horii kanaan yoom hojii jalqabdanii yoom fixxanii jaarsiisii maal fakkaata dhakaan jaartammoo sigiingiin jaartammoo yoo jaartan bilookii hagam jaartan waan yoom dhuma taate.
Ijaarsi maallaqi isaa maallaqa miliyoon sadiif tuqa tokko wanni ittiin ijaaran bilookeetti kontiraaktara achuma godin kee jiruun dorgommiidhaan kontiraaktari cimaan argatee irra ijaarsi isa yeroo gabaabaa jalqabee jira olmos ji tokko yeroo inni itti jalqabee. amma guyyaan isaa guyyaa kan jechuunlee baannee yeroo hojii sadin caala keessatti dafee ijaaramee xumuramee tajaajila bana akka inni ta'u waan jedhaatiin jalqabne warri ijaarsa kan fudhatelleen haala gaarii miirsa ka'umsa olaanaadhaan didhaa guddaa miirsuniin ijaaraa jira. Haalam ijaaramaa jiru yoo itti furamee guyyaan hojii keessatti xumuramee tajaajila bana akka inni ta'u abdii guddaa qabna. Kutaan isaa dura duubaan jira. Ka'am jiru kun kutaa saddeeti kutaa kudhanii. waan taate kutaa sun cufa namni ittiin galu ICT ruumiin hin jira kompiitarri digdamaatti galchina bilookiin kun amma bilookii amma haaraa jala miliyoon sadiif tuqa tokkoon jalqabne hadhibii lafuma akkana duubi isaatti hadhibii jalqabna bisaan ooredii qotuu jalqabne jirra ibsaan gala jira akka walii galaatti baadiyyaa xiqqoo magaala guddoo ka'ee jirtu ture hosteeliin kun amma immoo magaala center of excellence ta'e ijoollee horsiisa bulaatti baratanii sammuu isaanii itti misoomu. Doktoriin as keessa ba'a, paayiletiin as keessa ba'a, bulchaan as keessa ba'a. Warri kuni loon lammachiin qabne loonii miti jedha uummata keenya mammaa. Kanaaf ijoollee sanarratti invest godhuun maallaqa baankii qabna caalaa ijoollee man barumsaati qabnaatti hirriikaa guddaa qaba uummata godina keenyaatiif har'a. Kun harkakkumsi guddaa ta'ee misoomni misoom caalu misoomsammuu namaa ta'ee baadiyyaa magaalaatti har'a sloogaanii qofaa miti mul'ata guddaa uummata godina keenyaa ta'ee jira.
horii baankii qabaa caalaa ijoollee man barnootaati qabaa caalaa jedhe abguyyoo guddoo galateeffadha. Ijoolleen itti galtu lakkoofsaaniin dabaltuma gumdurii taate dhibbi sadii ol taate moo dhibbi sadii gad taate immoo Lakkoofsi ijoolleen dabalamoo hin dabalu kanaan kanatti taanse duri ilmaan duri carra dhabdi nam carra dhab callaatti achitti hafe baay'ee namachi irra baqatee magaalattis namatti hirkattummaadhin bakka nam fuul beekan biratti galaa turani. Amma immoo isiin hawwattuu taate gaafa isiin nama harkistu gaafa isiin seentira of ekseleensii ta'ee laabireerii qabdu kutaa dansaa qabdu hadallaa dansaa qabdu haibsaa bishaan qulqulluu qabdu. gaafas ammoo lakkoofsi ijoolleen dabalaan oma shakkiin qabu ammatti lakkoofsi ijoolleen dabalan daballuu miti karoora shan guddaan ijoollee nama kee jirtu dhibbi sadii oli kunuunnu guddaa haami jirratti misoomsine dabalatan ammoo lakkuma misoomii dabalaa deemuun lakkoofsi ijoollee dabalaa kan deemta jechuudha.
Ujuu hosteelii tanaatiif waan hedduun na badhaasanii jetti maanfaa maanfaa san badhaasan.
Horsiise bulaa godina kanaa barsiisuuf ilmisheetiif kan gaafa dhiyeessinuu biiroon barnoota Oromiyaa fateen guddaa ta'uun teessu waltajjii Itoophiyaa irraa koompitara shantama nu badhaasee hosteelii barnoota yaabalootiif kompitar jechama haaskuulii mooyyalee am ijaaramuu jiru kompitar soddoma nuu kennanii hosteelii dabalataan miliyoon sadii tuqa tokkoon jalqabn biiroon barnootaallee meeqisa nagaan jalqabdan isan bira juumallee isan fakkeen oromiyaa taatanii jirtanii hawaan jedhaatiin miliyoon sadii nu badhaaste giddugalii aadaa oromoolleen kompitar shanii biiroon aadaa turizimii oromiyaa makiina tokko firaashii dhibbaati kitaab dhibbaati biiroon dargaggoon ispoortii oromiyaa istaadiyoo magaalaa yaabaloo keessatti ijoollee teemtaa achitti kubbaa harka taphattu ammoo dirree kubbaa harka hin qabneef kuma dhibbi sadii nu galchite biiroon dhimma dubartii biiroon dargaggoo oromiyaa paarkii indaastirii biyyoolessa Itoophiyaa hedduu waabbisoora.
Birriin argattan miliyoon ja'a.
Nu miliyoon sadiin jalqabne oromiyaan miliyoon sadii nu badhaase.
Irra dabalteet immoo.
Sadii nu dabalan jechuudha.
Ta ujiin tuni tan boosteelii yaaballooti ooltummoo ta dhibii illeen dabarte.
Ammaaf taasistoolii yaaballoo ta'an tan misoomsinee giddugal aadaa aanaa cufura namni dhufee asit barataa giddugal center of excellence goonee madda qaroominna madda beekumsa aanaa hundarra baajetii baran hin qabamu.
Gamkaani nammoo achuma yaabal keessaa hosteelii ijoollee dubraa jira gara mooyyaalee dhandhammoo dammoo hosteelii gara gara shawabarree tan achilletti hosteelii durii jaatanii faan jaaranii jirta ammaan tan namummaan meeshaa keessa gurguratu. Gam nageella booranaa danda'eet hin jettilleet hosteelii durii jalqabanii jira garuma yaabaloo yoo deebiin ammallee hosteelii jarmanii jirta durii namni dhibba lamaa olii keessa barata ammaan tan fula fulaa qoodaniitiin akka durii kaan ijoollee barsiisuutu hin jiru agi tokko laftii manneen barnoota dhuunfaatii kennanii gam dhibiin ammoo hosteelummaan dhibiin godina keessan kee jirtu gara taltallee kan hosteelii durii jalqabanii jira hosteelii tana akkam tana jalqabdan tanaan wanni isin irra eddaniif maani.
Yaaballoo teessoo gudditti magaalaa godina waan taateef achirraa kaanu waan jedhaatiin xiyyeeffannaa guddaa achirra goone dhaasi jilamaan dura hosteelii dubartoota miliyoon tokkoof tuqa sagalii ni eebbisne innis amma waan keessa guutamu fula ciisicha waan akka firaashii waan akkana akkana hallee gabaaf ditu guunna. Aana saltallee irratti hosteeliin duraan turte hanqinni guddaa qabdi ammoo Dr. Ibrahim Amee hosteelii dhansa jaare sun ka'umsi guddaa fakkeenyi guddaa ta'ee jira. Duuba hosteeliin fula hedduu jirti. Hosteelii dubartoota limsoomsuuf yeroo hamillee caalaa qophoofnee kutannee haaraa kan jirru ta'uusaa ibsuu barbaade.
Kaab guyyoo jedhetti boorana keessa hosteelii soddomaa oliitu jira. Ijoollee kum tokko olii keessa barata. hosteeliin tuttunin tama bulchiinsi faan magaalii faan qarqaaru malee akka durii kaan akka guddaan akka hosteelii jirmeen ta durii faa ta qarqaarsa biyya alaa argattee ittiin jiraattu miti.
Hawaasa barakuumuu sibila dammaqaa mirgasaa falmachuu danda'u barachuu danda'u hubachuu danda'u kuumuudha kaayoo kennu guddaan kan irra kaa'amee hawaasaan taakkisiisuun hordoffiilleen duulumaa duuba ulaa godinaaleen biraa jiran biraan ga'u uffanni ni mul'ata ormaattiin uummata isin jireenyi guddaan soomsammuu namaati.
Abguyyoo guddoo galateeffadha gamkaan immoo godini booranaa godina ajaja komaand poostiitiin bula galgala agnu qabnutti saatii sadiin duubatti lafqee yaa'uu hin danda'ani manneen nyaata dhugaatii illee cufaan tan irratti ammoo motorsaakiliin yaa'uu hin danda'ani hin eeyyamani namni hedduun baaddee kee jiraata motorsaakilii tan yookaan ammoo dhokdhoqqetan nami gabaayaan hin dhaqata bishaaniin hin dhaqata waan hedduun tolfata kadhiba makii miingeeffachuu danda'a nagaa eeguu waan tokko ammoo mootorii socho'uu dhowwuun akka nami hojjate hin bulle nami hin dhoortu jenneetiin bulchoota gaafanneetiin isanittiin dachaana taarratanuma ansoraa halaqeeti nagaan bulle.